Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi turi ku wa kane itariki cumi n'icyenda y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkurikije ntiwame icyo nteka se nta muntu ukunda iteka nateka ubu uyu mwana uhetse ntacyo uramugaburira kuva ejo nanabyuka mu buri njya mu kazi ntabwo ndashyira inkono ku ziko munsi imvura yakoraguye aribwo ngiye guteka uyu ni umunyagihugu wo mu karere ka kamonyi aho abanyagihugu bahuye n'imvura idasanzwe yabasenyuriye ikongera ikabatwara n'umwimbu wabo hamwe n'ibyo bari batunze mu mazu inkuru turi kumwe ni inkuru y'urubanza rw'umuryango wa rwigara hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'ubwiyunge hagati y'abakorewe jenoside hamwe n'abayagirizwa turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi bateguriwe na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana muramutse neza Aloyize muramutse frederico muramutse namwe muduteze amatwi tuyahere muri somaliya ibihumbi by'abantu barihereje amabarabara i mogadishu no mu bindi bisagara bikomeye by'icyo gihugu ejo ku munsi wa gatatu biyamiriza abakoze igitero cy'iterabwoba cisha abantu bashika amajana atatu byikomeretsa n'abandi barenga amajana ane iyo myigaragambyo yatumwe ko n'abakuru b'ibisagara bahamagariye abantu kuja hamwe kugira basengere abafuye n'abakomeretse mu gitero igitero cyo ku munsi wa gatandatu leta yegeka k'umuhari w'iterabwoba wa al-shababu perezida wa somaliya mohamed abdulahi mohamed yasabye abanyagihugu biwe gufatana amaboko mu cyo yise kurwanya bikomeye al-shababu ako kamo nyene yagateye abanyepolitiki bafite inshuti n'abagenzi mu bihugu byo hanze gushiraho ruhande ibibatandukanya bakarwaniriza hamwe umwansi naho umukuru w'igisagara ca mogadishu tabi Biti Abdi Mohamed yavuze ko abanyesomaliya bategerezwa kuba amagabo kurwana intambara yo kwigarurira igisagara cyabo urwo rugendo rwabereye ku kibuga rwahereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru rurangirira ku kibanza cyabereyemwo igitero kugira bibuke abahasize ubuzima kiretse Mogadishu ahandi habaye iyo myiyerekano ni mu bisagara bya Baidoa Beledwenye na Dusa Marebe umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri kenya rayira odinga yasabye ku munsi wa gatatu ejo abayoboke biwe kuzogirira imyiyerekano kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu z'uku kwezi kwa cumi ku munsi utekanywa w'amatora umukuru w'igihugu avuga ko imyiyerekano igiye kubandanya kuva ubu kandi ko kuri iyo tariki yo izoba ikomeye cyane mu gihugu cyose ibyo yabitangaje kuri uyu wa gatatu imbere y'abanywanyi biwe baharurwa mu bihumbi bari mu ikoraniro yatunganije k'umurwa mukuru Nairobi Odinga yemeye kandi ko kwigenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu atamatora azoba ariko ntiyavuze uko azo bigenza kugira azo yabuze yavuze mu minsi iheze mwibwe yuko yatangaje yuko n'ayo matora atazoyitaba igipolisi muri Tanzania gitangaza ko cyahagaritse ejo ku munsi wa gatatu abantu bagera kuri cumi na babiri bagirizwa guhuza ibitsina n'abo babisangiye ibyo bita homosexuelle mu kifaransa babiri mu bahagaritswe bakomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo uyundi umwe nawe akaba ari umuganda umukuru w'igisi polisi mu gisagara ca Dar es Salaam Lazaro Mombasasa yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abo bahagaritswe bakiri ko barabazwa imbere y'uko bashikirizwa ubutungane amategeko y'igihugu ca Tanzania avuga ko guhuza igitsina n'uyo n'uwo mu gisangiye ari icaha gihanywa n'amategeko leta ya Tanzania ikaba igabisha ko abanyamahanga bose bashigikiye ko abasangiye ibitsina bashobora kubihuza bazokwirukanwa muri ico gihugu umurwi muto w'abashinga amateka ba Brezil baremeje ko perezida Michel Temer adakwiye gukurikiranwa ku byaha yagirizwa byo kurya ibiturire bitekanijwe ko mu ndwi iza abagize inama nshinga amateka bose bazokorana kugira batore kuri ibyo byaha mu gihe bibiri kuri bitatu byabo bo kwemeza ko ahanwa perezida Temer yoca aba arahagaritswe ku butegetsi na Sena mu kiringo c'amezi atandatu mwibuke ko perezida Temer yarusimbye ku byaha nk'ivyo byo kurya ibiturire mu kwezi kwa munani Temer yagiye ku butegetsi haraheze umwaka umwe asubiriye Dilma Rousseff yakuwe kuri ubwo butegetsi nyene ku byaha byo gukoresha nabi amafaranga ya leta perezida Temer yagizwa ibiturire nyuma yaho umwe mu bafasha biwe bamwe bamwegereye aherewe igifukamunwa cy'imiliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari kugira ntagire icyo avuga ku miliyoni cumi na zibiri z'amadolari z'ibiturire yagirizwa byo kurya ibiturire Intumwa zo ku rwego rwo hejuru za leta z'ubumwe za Amerika zirongowe n'icegera c'umwunganirizi wa sekreteri wa leta ariwe Jonathan Cohen ejo kuwa gatatu zarabonanye n'abategetsi mu bya kidiplomasiya ba Turukiya kugira batorere umuti icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri mwibuke ko icuka kibi cyatanguye mu ntango z'uku kwezi inyuma yaho Turukiya gihagarikiye umunyamerika yitwa Metin Topuze akorera ambasade ya Amerika muri Turkiya imwagiriza iterabwoba ibyatumye Amerika nayo ihagarika guha amaviza abanyaturkiya bifuza kwinjira muri Amerika imbere y'urwo rugendo abategetsi ba Turkiya bari baciye barekura umukenyezi hamwe n'umuhungu wa Topuze mu twigoro two kwerekana ko bateye intambuko muri uko gusubiza hamwe naho bi, bi, naho bagikurikiranwa n'ubutungane
urakoze yaroyize ku makuru uhejeje kudushikiriza bamwe mu bafungiwe icyaha cya jenoside banakatiwe basanga ubwiyunge nyabwo butazogerwa ko mu gihe hari nabo bafatanije bari muri leta basaba ko abatanzwe ko amakuru nabo bakurikiranwa kugira ngo n'abahemukiwe baruhuke ubushanji bujejwe utungane buvuga ko hagize abamenyekana bazokurikiranwa kuko icyaha cya jenoside kidasaza ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana ari i rubavu mu rwanda nubwo inzego za leta zikora ku birebana n'ubumwe n'ubwiyunge zerekana ko buhagaze neza mu rwanda kuri ubu hari bamwe mu bafungiye icyaha cya jenoside basanga ubwo bumwe n'ubwiyunge bwubakiye ku kinyoma ndetse bagasanga butazigera bugerwaho ijana ku ijana igihe cyose ubutabera butaragera kuri bose bamwe muri bo nabafungiye muri gereza ya rubavu iherereye mu murenge wa nyakiriba mu buhamya bwabo bavuga ko hari abo bazi bakidegembya harimo n'ababashishikarije kwishora muri jenoside ariko bafite imyanya mu buyobozi nk'uko uyu abivuga abanyarwanda bakunze kubeshywa byinshi harimo natwe twe dufungiwe icyaha cya jenoside turabeshywa dushyirwamo ingengabitekerezo turayonka turayikurana bituma tujya muri bene wacu turabamara n'ubu rero mu rwanda igituma ubumwe n'ubwiyunge butagerwaho ijana ku ijana ni uko hakirimo abanyakinyoma nyakubahwa hari abanyarwanda bari hanze ubutabera butakoze bakingiwe ikibaba kandi aribo bari ba nyirabayazana iyo bicaranye na nyakubahwa perezida wa repubulika baganira nawe bamwumvisha ko ari abantu ariko ni ibirura ni inyamaswa niba twari kumwe nabo muri za mitingi zadushishikarije kwica abatutsi muri mirongo cyenda na kane niba bo baranatangiye kera muri za ndirimbo zabo z'abaparimehutu ndetse bamwe muri bo bakaba bari abasore aribo batangiye gutwika muri za mirongo itanu n'icyenda ntabwo aribo bakagombye no kuba abajyanama muri iki gihe aba basanga hari hakwiye kubaho ubutabera kuri bose ntihagire abakingirwa ikibaba niba twaraserukaga ngo tugiye muri za mitingi twagera mu ruhengeri twaba twitakuma imbere ya habyarimana n'ayo mahiri ngo ni nta mpongano bamwicaye iruhande ubu ngubu bakaba bicaye iruhande rwa nyakubahwa perezida wa repubulika bamubeshya ibyo ntabwo bikwiriye gukomeza kuba mu gihugu nyakubahwa munyamabanga niba hari aho bari bahagarariye imishinga akaribo batangaga imipanga n'amamodokari byadutwaraga tujya muri biriya bintu ntabwo bikwiriye ko bakomeza kubeshya igihugu cyacu ndetse tunatekereza ko harimo na bamwe bicaye muri guverinoma batinya kuvuga ukuri batinya kugaragaza ukuri ngo banatuvugire banadusabire n'imbabazi abavuzwe batanzweho amakuru nabo bazakurikiranwe mbere yo gukomeza gukingirwa ikibaba noneho n'aba bandi bahemukiwe baruhuke imitima umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutabera madamu isabelle karihangabo wari uyoboye itsinda ry'abasuye gereza ya rubavu avuga ko uwakoze icyaha cya jenoside wese abibazwa kandi ko ababa batarakurikiranwa byaba bituruka ku kuba nta makuru kuri bo yari yakabonetse ariko icyiza cy'amategeko yacu ni uko icyaha cya jenoside kidasaza igihe icyo ari cyo cyose amakuru abonekeye umuntu arakurikiranwa agahana niba rero hari abantu waba uzi bari mu buyobozi bw'igihugu bagize uruhare muri jenoside ukaba ubafiteho ubuhamya cyangwa se uzaho ubuhamya kuri bo bwaboneka wabigeza ku buyobozi bwa gereza ukabitugezaho natwe ibyo tukabikurikirana kandi nta na rimwe leta yacu yifuza ko hari umuntu waba yarakoze icyaha cy'indengakamere nka kiriya atakurikirana icyakora iki gisubizo kirasa nk'igihabanye n'ibyo bwana habyarimana jean damascene wari umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yigeze kuvuga mbere gato y'uko asimburwa kuri uyu mwanya hari mu kiganiro n'abanyamakuru mu ntangiriro z'umwaka ushize yasubizaga ikibazo ku mpamvu bamwe bahabwa imyanya mu nzego z'ubuyobozi batabanje kugezwa imbere y'ubutabera ku byo baba barakoze cyane cyane abari abakomeye mu barwanyaga ubutegetsi habyarimana jean damascene kuri ubu uhagarariye u rwanda muri congo brazzaville yavuze ko ari intwaro ubutegetsi buriho bwifashishije mu kurwana no gutsinda intambara y'abacengezi kiriya kibazo cy'abantu bagaruka barakoze nabi ni ukuvuga ngo iyi mikorere yacu yo kugira ngo umuntu niba avuga ati ndashaka kugaruka mu rwambyaye nakoze amakosa ndasaba imbabazi kumwakira hariho abamwakira bamumanika cyangwa bamurasa cyangwa bamushyira mu buroko kera umuntu yaratahaga bagashyira mu buroko ntuzamenye aho yagiye ariko turamwakira ahubwo akajya kuri televiziyo akavuga agatanga ubuhamya ngira ngo ari intambara y'abacengezi muzi uko yanganaga ari intambara nayo fdrr iyo hadakoreshwa iyi takitike ntabwo urugamba tuba twaragutsinze so, mu madini babyita kubabarira ariko mu rugamba rwo kwibohoza ni urugamba ni urugamba nk'urundi nubwo izi mfungwa n'abagororwa bavuga ko kudahanwa kwa bamwe ari intambamye ku bumwe n'ubwiyunge bwuzuye komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yivuga ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kigomba kugera kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi abafungiye muri gereza nkuru ya rubavu bose hamwe n'ibihumbi bitandatu magana abiri mirongo inani abaregwa icyaha cya jenoside bakatiye ni ibihumbi bibiri magana ane mirongo itanu na batandatu mu gihe abaregwa iki cyaha batarakatirwa ari batatu bimwe mu bibazo abafungiye nyakiriba bagaragaza harimo icy'ubwinshi bwabo no kutagira imodoka zihagije zibafasha kugera ku nkiko bigakoma mu nkokora ubutabera nyabwo kandi bwihuse harimo kandi no kutagira ibiryamirwa n'ibyo kwiyorosa bihagije ku buryo guhangana n'imbeho iboneka muri aka gace bitaborohera na gato claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'akadijwi ry'amerika imirenge indwi igize akarere ka kamonyi yaraye ihuye n'ikibazo cy'imvura idasanzwe abanyagihugu baratabaza basaba icyo bafungura kuko umwimbu bari bafise ku musozi ndetse no mu gishanga yose yononywe n'imvura ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ahagana isaa kumi n'imwe nibwo imvura idasanzwe ivanzemo n'umuyaga yaje isa nk'itunguranye maze kukumba imyaka yari ihinze mu gishanga cya bishenyi abaturage bahinzemo iki gishanga bararira yo kwarika nyuma yo gusanga ibigori umuceri ndetse n'ibishyimbo bari barahinze nta na kimwe kigihari si imyaka yonyine yatwawe kuko n'imusozi amazu yasenyutse amazi yangiza ibikoresho byo mu nzu mu mirenge irindwi igize akarere ka kamonyi abaturage bari bafite amarira menshi kubona mari igenda mari ikava mu nzu inzu yanjye najyana nshyiramo nk'ubugari amazi yagiye aca muri ya yinjiramo bwa bufu bwose amasaka n'ibishyimbo narundagamo impanuka ni ibintu byose ibintu byose byagiye mu gishanga za mari imyenda yose ibintu byose nta n'umuntu uzongera kurya nta kintu namba tukisaruye namba nta nubwo ari n'inzara gusa ahubwo burimo kubivuga byoroshye kuko inzara ugira uko uyivuga none se twamaze imyaka mu nzu twe twarayiteye yarameze yari umwero mwiza umumero mwiza w'ibigori ibishyimbo nta kintu twari dusigaranye mu nzu dutegereje ko bizera none ubu ngubu imvura yahanaguye ku misozi abana bari bavuye kwiga inkweto zatwawe maniforome yatwawe ni ubwa mbere mbonye najyaga mbireba ku mateleviziyo ahandi byabaye hanze cyangwa se ikibundi niyo imvura yajyaga igahita ni ubwa mbere nanjye mbonye ibintu nk'ibi ngibi ngewe nakoreye perime ejo bundi nawe byagenda ubu sinakubwira ngo ndayikura he reka yagiye inoroye ingurube yahakaga yarigiye kubwagura navuye ku ishuri duhurira hariya kuri buri biro twahuriye n'amabati yagiye burundu twaraye twiyisariye usibye imyaka yari ihinze mu mirima yatwawe n'umuvu w'amazi ubu abaturage bo mu mirenge inyuranye yo mu karere ka kamonyi baravuga ko n'ibiryo bari basanzwe bafite mu mazu yabo nabyo byangiritse ikibahangayikishije ni ukubona amafunguro ubu kuva ejo nava ku ishuri sindarya kugeza iki gihe reba ukuntu tumeze ubu ntitwiriwe dukora umwana asibye ishuri wese wajya ku ishuri mu rugo ibintu byose byarohamye inzara rwose yatwishe ubu kuva ejo duhereka ibiryo byo ku ishuri gusa basabye ubufasha guhinga byahagaze guteka ababyeyi byagaze abana bashonje ejo saa sita bamwe bari batana ejo saa sita nibwo duheruka kurya impinguye nari ntashyira n'inkono ku ziko ntawe urarya muri mwe ntiwafungura sinabona icyo ntekamo ntiwamenya icyo nteka sinabona uko nyiteka natekamo ubu uyu mwana uhetse ntacyo uramugaburira kuva ejo ntanabyuka mu buriri njya mu kazi ntabwo ndashyira inkono ku ziko munsi imvura yakwagwa aribwo ngiye guteka ubuyobozi bw'akarere ka kamonyi buvuga ko bwasabye abaturage gucumbikira abahuye n'ingorane ndetse abakozi b'akarere bavuga ko batangiye gahunda yo guhumuriza abaturage umuyobozi wungirije mu karere ka kamonyi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madamu w'amahoro priska yavuze ko akarere katangiye gukora umuganda ku byo abaturage babasha kwikemurira ku bijyanye eh, n'ibyangiritse mu murima nk'uko mubibona turi mu ntangiriro za sezo ni nabwo imvura ibonetse turafatanya n'abaturage gushaka uko imbuto iboneka bagahita bihutira gutera turabakangurira rero no kungira bagatera hari ibyihutirwa cyane hari abantu bafite ibikoresho two mu nzu hari abantu babuze ibiribwa abana babuze ibyo kujyana ku ishuri nk'akarere iyo bije murayigira ku buryo mwabatabara byihuse ni ukwirwanaho mu bufatanye n'amaboko dufite amaboko dufite ni abaturage ariko no muri mu- muri bije dufite ijyanye n'inkunga y'in- y- assistance sociale yo kurengera abatishoboye si menshi ariko haragira ibivamo byi- haragira ibyo tubonamo by'ibanze byafasha iyo miryango imvura yari iguye mu mirenge irindwi igize akarere ka kamonyi ikangiza byinshi ije isanga mu minsi ishize hirya no hino mu gihugu havugwa imvura yangije ibindi bikorwa byinshi by'abaturage minisiteri ifite ibiza mu nshingano zayo yari imaze iminsi itangaje ko ubushobozi bwo gufasha abasizwe iheru iheru n'ibiza muri uyu mwaka bwabaye buke bitewe n'ubwinshi bw'ibyangijwe n'imvura muri uyu mwaka imibare yashyizwe ahagaragara n'iyi minisiteri isobanura ko muri aya mezi icyenda abanziriza uyu mwaka abantu mirongo itanu na babiri bamaze kwicwa n'ibiza abasaga ijana bagakomereka inzu zirenga ijana na mirongo itandatu zikajya hasi mu gihe izisaga ibihumbi bine magana atanu zasenyutse mu buryo bukomeye amatungo nayo yarapfuye mu gihe ubuso bugera kuri hegitari ibihumbi bibiri bwari buhinzeho imyaka y'abaturage bwangiritse minisiteri ishinzwe ibiza ivuga ko kugeza ubu bimaze kwangizwa n'imvura yaguye muri uyu mwaka bifite agaciro gasaga miliyari esheshatu mu mafaranga y'u rwanda hatabariwemo agaciro k'ibyangiritse ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge ejo ku munsi wa gatatu yarongeye kuburanisha urubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara mu byaha ubushikiranganji bw'u rwanda bubarega harimo guteza umudurumbanyo mu banyagihugu mugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza aduhe inkuru irambuye ku munsi wa kabiri w'iburanisha igipolisi cyakoresheje ibishoboka byose ku buryo abanyamakuru bisanze abaregwa bageze mu cyumba cy'urukiko nta jwi nta n'ifoto bafashwe bitandukanye n'indi minsi yabanje uyu munsi igipolisi cyabanyujije mu muryango w'urukiko rwinjiriramo abaregwa mbere y'uko urubanza rujya mu muhezo nibo basa n'abihariye ijambo metre buhuru pierre celestin wunganira diane shima rwigara na anne rwigara yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwavogereye ubuzima bwite bw'abaregwa bubasaba umubare w'ibanga wa za telefone zabo kugira ngo bugere ku majwi n'ibiganiro bagiranaga n'abavandimwe babo yabwiye urukiko ko nta cyizere bafite ku majwi n'ibiganiro ubushinjacyaha buregesha niba bikiri umwimerere kubera ko diane shima rwigara yahimbye imikono ishyigikira kandidatire y'ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda metre buhuru yavuze ko amategeko agenga ibimenyetso atomora ko ikimenyetso gicukumbuye gitangwa n'abahanga cyagombaga gutegekwa n'urukiko aravuga ko ubugenzacyaha aribwo bwafashe iya mbere mu kujya gupima niba imikono ya diyana ari umwimerere akavuga ko byagombye kuba byarakozwe n'inzobere yigenga ntiyumvisha uburyo ubugenzacyaha bwamenye abantu bavuga ko batasinyiye diyane rwigara akavuga ko kubahakanye ko batamuzi ibyo bifite ishingiro kuko diyane yari afite abamuhagarariye mu gihugu hose atari bubere hose icyarimwe boshye imana ku magambo akarishya abaregwa bagiye bumvikana bavuga ku butegetsi kubera akababaro barimo ubushinjacyaha buvuga kuko baba bameze kose bitabaho uburenganzira bwo kuvuga ko ubutegetsi ari mafiya ane rwigara mu ijwi ryuje ikiniga yabajije umucamanza ati umuntu yaza akagukubita agafuni ugaceceka uburenganzira bwacu mu kugaragaza icyo dutekereza bwaba ari ubuhe icyumba cyose cyahise cyumvikanamo kujujura no kwimyoreza icyarimwe maze umucamanza ategeka abashinzwe umutekano kugarura ituze diane rwigara yahise asaba ijambo avuga ko ibyo aregwa byose ari ibihimbano bishingiye kuri politiki ati polisi yashyize imbaraga nyinshi mu kumpimbira ikinyandiko mpimbano yirengagiza abari banshyigikiye bafungwaga bakubitwaga birukanwaga ku kazi nayibwira ntigire icyo ibikoraho kubahakana yerekana ko batamusinyiye anashinjwa guhimbira imikono yibajije ati polisi yakwituraho ikubaza ko wasinyiye utari uwa fpr bikagenda gute ati simbarenganye umucamanza yamubajije ku kuba haragaragaye amasinyatira abiri ahabanye kuri buri mutangabuhamya yasubije ko hari aho polisi yasinyishaga ibahagaze hejuru kugira ngo ijye kugenzura niba imikono yabo ihura n'iyatanzwe na komisiyo y'amatora avuga ko icyo gihe byoroshye ko usinya yahindura sinyatire ye yikomye neke ko yamwimye izo mpapuro mpimbano ngo azirebe amenye uko ziteye ahubwo yihutira kuzishyikiriza polisi nyamara ngo mbere yo kuzikusanya yari yarizeje ko abazabasinyira nta ngorane bazahura nazo ati il y a une sorte de trahison bisobanuye ko yagambaniwe na komisiyo uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yongeye gusubiramo amagambo asa nayo ubushize ati ko banyimye kandidatire ibyo ntibyari bihagije kandi icyo banshakaho ni iki ati nashinze muvoma itabaza ikigamijwe ni ukunyumvisha ya sisiteme ya munyumvishirize mu mfungira umunyumvishirize yavuze ko ubushinjacyaha buri gukora icyo yise kwihisha inyuma y'ibihimbano ati ntibutinyuke buvuga ko impamvu mpagaze hano ari uko natinyutse kunenga imikorere y'iki gihugu niyo mpamvu nongera gusaba perezida wa repubulika his excellence paul kagame ngo nge n'umuryango wanjye aturekure n'imvugo yazamuye amarangamutima kuri bamwe barimyoza urukiko rwahise rumuhagarika rumwibutsa ko hari amagambo adakwiriye kuvuga ruta urukiko nta shyaka rubamo muri imbere y'urukiko ntaho rubogamiye ntabwo ukwiye gusaba umukuru w'igihugu ngo agufungure uri imbere yacu nicyo tubereyeho ngo dusuzume impamvu metero gashabana nawe yabwiye umucamanza ko nta mpamvu abona yatuma derine rwigara yakurikiranwa ku byaha aregwa bishingiye ku majwi yoherezanyaga nabo mu muryango we baba hanze aravuga ko yafatiriwe mu buryo bunyuranije n'amategeko adeline rwigara yongeye gusubirana ijambo maze nawe mu magambo akarishye yibanda ku gusobanura impamvu yise abashinzwe umutekano interahamwe z'urundi rwego yavuze ko akavidewo ubushinjacyaha bwagaragaje atuka polisi bwashyizemo ibibufasha mu kumushinja ibindi bubikuramo avuga ko ibyo abona amagingo yabiba ku muryango we ntaho bitaniye n'ibyo yabonaga muri za mirongo cyenda ubwo interahamwe zamwiciraga abavandimwe ati nibutse ibyambayeho muri mirongo cyenda mirongo cyenda na kane nibyo bindiho n'ubu ngubu muri iki gihe njye n'umuryango wanjye turakorerwa indi jenoside turakorerwa double jenoside yashatse kugaruka ku cyo yisi yica rubozo ry'umugabo we asina paul rwigara mbere y'uko apfa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ati mbere y'uko bamwica yari yandikiye perezida wa repubulika asaba kurenganurwa asaba kubonana nawe akamubaza icyo azira urukiko rutiyego amarangamutima urayafite turanayabona ariko kutubwira ibyo tutaregewe ni ugutandukira yakomeje agira ati imyaka igiye kuba itatu sindava mu mujyi wa kigali kuko batugendaho naho tugiye hose muri farumasi badusenyeye inzu batwishyuza fagitire ya miliyoni ijana na mirongo itanu ibyo twaciyemo kugeza n'ubwo bamwishe ijambo ry'ubuterahamwe n'abisa bamurangije bari bambaye imyenda ya polisi bamupfunyika mu isashi kuba udashobora kuva aho uri ariko wahamagara umuntu wawe kuri telefone umubwira agahinduka bizira nyuma ya mirongo cyenda ntitwari tuzi ko twakongera kubabara dutya igihugu umuntu abamo ntavugane n'umuvandimwe we ati icyaha twakoze ni ikihe mushyize mu gaciro n'icyubahiro imana yabambitse ntabwo mwaturenganura imana ibaha umugisha nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze ku magambo y'abaregwa kuko bwemeza ko bwari bwabivuzeho bwagize buti turabagaragu b'amategeko bityo twagombye kuyashingiraho mu byo tuvuga bikareka kuguma mu magambo gusa bwavuze ko mu gufata amajwi n'ubutumwa byo kuri telefone buregesha bo kwa rwigara byari byubahirije amategeko bwavuze ko inzobere yiyambajwe mu gupima umwimerere w'imikono diane rwigara ashinjwa yabikoze nabyo bikurikije amategeko buravuga ko inyandiko mvugo z'abatangabuhamya bagera kuri mirongo irindwi hirya no hino mu gihugu bashobora kuziyongera bashinja rwigara kandi ko abamaze kuboneka bahakanye ko batamusinyiye nyuma y'ibyo byose urukiko rwahise rutegeka umuhezo gumva amajwi umunani ashinja abaregwa rwategetse ko mu rukiko hasigaramo ababuranyi gusa n'abashinzwe umutekano w'abaregwa nyuma y'umuhezo wamaze amasaha asaga abiri urukiko rwasabye diane rwigara kwisobanura kuri amwe mu magambo yabwiye itangazamakuru mu bihe bitandukanye kuko yavuze ko mu rwanda abantu bicwa abandi bakanyerezwa umucamanza yamusabye ingero ziherekejwe n'ibyemezo by'inkiko maze avugamo se umubyara nyakwigendera sina paul rwigara na dogiteri gasakure wavuraga umukuru w'igihugu abo ngo barishwe birangira bityo ubushinjacyaha bwasohoje busaba ko abaregwa baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu igihe bugikora iperereza buranga ko basibanganya ibimenyetso bagatoroka ubutabera n'ibindi abaregwa n'ababunganira bo baravuga ko nta mpamvu basanga zatuma baba bafunzwe by'agateganyo bagasaba gufungurwa bararegwa ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ku itariki makumyabiri z'uku kwezi kwa cumi nibwo umucamanza azatangaza niba yaba arekuye cyangwa se yaguma gufunga abaregwa by'agateganyo aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali indwara ifatira ku rukuba na cyane cyane ku kuguru ku byimba ariyo erisepera iri mu ndwara zishobora guhitana umuntu akagwa bukumbi ariko rero abo ifashe ntibakunze guca babimenya diane ndose yaganiriye na muganga benjamin ndagijimana aratubwira byinshi kuri iyo ndwara tubatega amatwi ingwara eriziperi ikunze gufata ukuguru kubyimba iri mu ngwara zitera ubwoba abantu cyane bikava ko umuntu ishobora kumurembesha mu kanya isase mbere igashobora no kumuhitana muganga benjamin dagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu buraruko bwo mu gisagara cya bujumbura atangura twiganira uko ifata eriziperi ni indwara ifatira ku bihimba bimwe bimwe cyane cyane mu kuguru canke nko mu kuboko indwara nyene nkuko tuvuga malariya canke izindi ndwara ariko itumwa n'agakoko bita uh, streptocoque byongeye uyu muganga abandanya avuga ko ukuguru guhishira cyane umuntu akanibaza ko gushobora no guturika mbere akanarurumba icyo kumenya ni uko ifata abato n'abakuru mu kubaho kwabo nk'uko uyu muganga abandanya abisigura aba hariya ruguru akunda kuja gusenya inkwi mu ishyamba akagira agakomere mu ntoki aho ari kamuhanda canke n'utundi tu- dukomere tuvuye hirya no hino aho imikorobe ishobora kwinjirira urumva yuko ashobora gufatwa n'iyo ndwara iyi ndwara ifata umuntu abyimba ukuguru eriziperi isaba ko umuntu akwiye kunyarukira kwa muganga igihe bitagenze uko ukuguru gushobora kubora n'ingoga maze bikaba ngombwa ko gucibwa mu gihe na none itamuhitanye wese ari nacyo gituma muganga benjamin ndagijimana asaba ko umuntu atobanza kwigerageza yivura tuba tubibona ugasanga umuntu yaciye afata indasago agaca ukuguru ugasanga kuzuye indasago mugabo ukumbure urumva yuko ariko ahubwo yongerereza aho imikorobe yinjirira ntaco biza kumufasha uko ateba niko ya mikorobe ibandanya ija mu maraso niko igwirirana niko rero za ngaruka mbi z'uko ashobora gupfa bukumbi zica ziba nicyo gituma kenshi tuvuga tuti ari nk'agahere ubonye ari agakomere canke akandi kantu ubona ahantu ayo mamikorobe ashobora kwinjirira icyo kwirinda ni ugufata minenegwe udukomere tuba turi ku mubiri kuko dushobora kuba intandaro y'iyo ndwara hariho udukomere tumwe tumwe abantu bafata minenegwe ubundi agakomere kose ukabonye urakavura ni ukuvuga kakiza urashirako alcohol desinfectant urashirako betadine kugira ngo tuya ducafu twose tuba tuhari ubwo nyene tuve ko y'ama mikorobe ntashobore kwinjira mu maraso hanyuma ako gakomere urabandanya ugakingira ntikabandanye gashobora ku- gukorwako n'amamikorobe kuko twumvise yuko akenshi uza gusanga ari udukomere umuntu yafashe minenegwe udukomere tudakingiwe uyu muganga benjamin ndagijimana arangiza asaba ko umuntu yohabera amaso ntiyitiranye iyi ndwara erizipere n'izindi abivuga afatiye ko atari iyo ndwara yonyene ifata ukuguru kubyimba ari nacyo gituma abantu bahamagarirwa na ntaryo kuja kwa muganga igihe cyose bumvise umusonga i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika igiye kubandanya umuco wayo wo kwakira no gufasha impunzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika yaremeye kuzokwakira impunzi zishika ku bihumbi mirongo ine na bitanu ibihumbi cumi n'icyenda bazaba baje bava muri afurika ibihumbi bitanu muri aziya ibihumbi bibiri iburaya na aziya yo hagati muri amerika y'epfo na karayibe igihumbi kimwe n'amajana atanu mu buseruko no mu bumanuko bwa aziya abandi ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu igitigiri ntarengwa ko gishasha c'impunzi cyagabanutse ku bihumbi mirongo ine na bitanu kuba amerika yari isanzwe yakira ibyo byatewe n'impamvu zibiri impamvu ya mbere ni ugushaka gukingira umutekano w'abanyamerika impamvu ya kabiri ni ibikorwa bigiye kuzosabwa mu gutohoza neza abinjira mu gihugu harimo n'abasanzwe barinjiye mu gihugu bagahava bagasaba uburenganzira bwo kugumaho ku mvo z'amakenga bafise ku mutekano wabo basubiriye mu bihugu byabo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na gatanu amerika imaze kwakira impunzi zirenga imiliyoni zitatu igiye kubandanya yakira yongeye ifasha impunzi kurusha ibindi bihugu kandi igiye kubandanya gukingira umutekano w'abantu batotezwa kubera ubwoko bwabo amamuko yabo ibihugu bavamwo amadini no kuba bava mu migwi runaka amerika imenyesha kandi ko umugambi wayo wo gufasha impunzi ari imwe mu nyishu ku bibazo bihanze isi ku bijyanye n'abantu babandanye guteshwa ingo zabo amerika ibandanye kuba igihugu cya mbere ku isi gitanga imfashanyo aho ni mu gihe yatanze amamiliyaridi arenga indwi mu mwaka uheze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amerika yatanze imfashanyo zingana ku mamiliyoni amajana atanu na mirongo umunani na rimwe muri iraq yongera itanga hafi imiliyoni zibiri n'ibice bitanu mu banyagihugu bari bageramiwe n'inzara amerika yongeye itanga imiliyoni ijana na zine ku bantu bateshejwe ingo zabo muri burma no mu karere kaho amerika kandi niyo ya mbere iterera uburyo bwinshi mu kigega cy'ibiro bya onu byitaho impunzi ku isi no mu mashyirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi nka red cross movement pam unicef n'ayandi mashyirahamwe y'abagiraneza ategamiye amareta leta zunze ubumwe za amerika irashimishwa n'ibikorwa byayo byo gutabara imbabare kimwe n'imigambi yayo igiye kubandanya gufasha abantu ku isi bariko barahunga ubwicanyi n'itotezwa
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro tubateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza You've been listening to news and information in Burundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.